Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu mbega mwaramuka nyimana ikaze kuri radiyo yanyu umuntu wese aza kubahiriza imbibe z'uburundi mu gihe boza barenganya izo ngingo baza bateye igihugu umurundi wese azohaguruka abahwanye niko bimeze iyo igihugu izongetewe kandi tuzobivuna uwo ni perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi mu kiganiro yagiranye ejo n'abanyamakuru avuga ku ngabo za Afurika y'iyunze iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibyaranze Afurika mu rwego rwa demokarasi muri uyu mwaka turimo gusoza wa bibiri na cumi na gatanu turazibagezaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi Aloyizi waramutse neza
mwaramutse jeniya mwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika amakuru tuyahereye muri santara afurike inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ijejwe amahoro n'umutekano igiye gukorana mu minsi iri imbere kugira yihweze ko yosubiza igihugu cya santara afurike mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika iyo ngingo izofatwa mu gihe hazoba hatowe umukuru w'igihugu kandi amaze kwimikwa mu mabanga yiwe ivyo vyamenyeshejwe n'umutegetsi w'ubumwe bwa afurika ejo ku munsi wa gatatu mu gihe repubulika ya santara afurike iri mu bihe vy'amatora agamije kugarukana ico gihugu mu ntwaro ishimikiye kwibwirizwa shingiro igihugu ca santara afurika cyari cyakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nyuma y'aho perezida francois bozize akuriwe ku butegetsi agakurikira ubwicanyi abantu batari bake barahasize ubuzima mu mishamirano ifatiye ku moko n'amadini yatumye abanyagihugu bamwe bata izabo bahungira mu bindi bice by'icyo gihugu abandi baja mu bihugu bibanyi umuryango umwe bwa afurika ntuzigera wihanganira abo bose bazogomba gutembagaza leta yatowe hisunzwe ibwirizwa nshingiro ibyo bimenyeshwa na komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa afurika ajejwe ibya politike yitwa aisha laraba la abdulahi amatora yeje ku munsi wa gatatu yabaye mu mutekano ntangere muri rusange nk'uko byashyikirijwe n'abarorerezi naho hari ubwoba ko hashobora kuba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abajejwe umutekano bari bakwiragijwe mu bibanza byose abanyagihugu batora mu mutekano muri iraki naho abasirikare ba iraki bariko baratana mu mitwe n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa eta islamike inyuma yaho batangarije ko bigaruriye igisagara ca ramadi mu gihe baheruka gutangaza ko bigaruriye ico gisagara imigwano yari abakomeranye mu gihe batari biteze ko bishobora kugenda uko igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika ariko kimenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa eta islamiste bakiri mu, mu gisagara ca ramadi ejo ku munsi wa gatatu abasirikare ba iraki bariko bari bagihangana n'abarwanyi bakiri muri ico gisagara mu gihe humvikanye ibikoho binini binini ikimenyamenya c'uko urugamba rukibandanya amakuru avugwa kuri siriya mu gihe ishyirahamwe impuzamakungoni ririko ryitegura gutuma k'ibindi biganiro ku gihugu cya siriya mu kwezi kwa mbere haracari ibibazo iryo shirahamwe ritaratorera inyishu kuri ico gihugu bimwe muri ivyo bibazo ni kibanza kizohabwa perezida Bashar al-Assad mu gihe ibiganiro bizoba biriko biraba n'ububasha abagwanya leta bazoba bafise mu gukorera hamwe haracari kandi ibibazo by'ukumenya nimba urufugwa Zaharani Arushe umukuru w'abagwanya leta ya siriya aheruka kwicwa mu minsi iheze rudashobora gutuma abagwanya leta ya siriya bahindura ivyumviro kuri ivyo biganiro birongowe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni ku mugabane wa buraya naho igisata ca oni citaho impunzi ku isi hcr kimenyesha ko impunzi zirenga umuriyoni zahungiye ku mugabane wa buraya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe mu mwaka uheze abashika ibihumbi amajana abiri na cumi na batandatu ari bo bavugwa ko bahungiye kuri uyo mugabane w'isi ishyirahamwe hcr ryamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'impunzi ni ukuvuga impunzi ziharugwa ku miliyoni umwe n'amajana atanu na mirongo irindwi na batatu zinjiye mu gihugu cy'ubugiriki abashika ibihumbi amajana umunani na mirongo ine na bine muri abo binjiye mu bugiriki bavuye mu gihugu ca turukiya benshi mu bandi basigaye baje bava muri libiya bahungira mu butaliyano igice ca kabiri c'izo mpunzi zihunga intambara iri muri siriya abashika mirongo ibiri n'umwe ku ijana nabo bahunze bava muri afuganisitani hcr imenyesha ko izo mpunzi zihitamwo gufa aho kuguma mu bihugu byazo birimo intambara harimwo uguhigwa buhongo ngo bicwe mu gihe abandi bahunga kumvo za politike n'ubukene muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu impunzi zishika ku bihumbi bitatu amajana indwi na mirongo itatu na bitanu nizo zimaze gusiga ubuzima mu ibahari mediterane abandi muri bo barabura irengero ryabo mu gihe bari ko bagerageza guhungira ku mugabane wa buraya mu bubirigi naho igihugu cy'ububirigi carafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru buruseli guhimbaza iminsi mikuru y'uwo mwaka mushasha iyo ngingo yafashwe ejo n'umukuru w'igisagara ca buruseli mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba umukuru w'igisagara ca buruseli ivan mayer yamenyesheje ko igisata kijejwe kugenzura umutekano cabonye ko bitokoroha gusaka abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bazoba bitezwe guhimbaza uwo munsi mu buruseli mu bubirigi
urakoze haruzi bigira imana kuri aya makuru inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interineti wewewe radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri facebook na twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi nyuma y'iminsi myinshi adaha ikiganiro abanyamakuru perezida w'uburundi pierre nkurunziza yarayashyize ahabona aho ahagaze ku bibazo bihanze uburundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana yakurikiye ikiganiro adutegurira iyi nkuru inyuma y'iminsi yari haciye ata kintu atangariza abanyamakuru perezida nkuru nziza yashize ahabona yereka abarundi n'abatuye ku isi aho uburundi buhagaze ku bibazo bivugwa mu gihugu arongoye yishura ikibazo c'umunyamakuru ku bijanye n'uko umuryango wa afurika ushobora kurungika ingabo zicungera amahoro n'umutekano zingana ibihumbi bitanu mu gihe ca vuba perezida nkuru nziza yavuze ko uburundi ari igihugu cikukiye kandi ko imipaka yabwo itagomba kuvogerwa perezida nkuru nziza ntarya umunwa avuga ko izo ngabo mpuzamakungu mu gihe zovogera imbibe z'uburundi leta y'uburundi itavyemeye uburundi buzoca bwivuna uburundi igihugu cikukiye kandi no muri ya ngingo yafatwa n'ishami mpuzamakungu oni ingingo zafashwe ntabwo zemeza yuko ari ngi- ari- ari- ari inteko ziza mu burundi kandi ushobora kuzana inteko mu gihugu akanama kaje umutekano k'ishami mpuzamakungu oni katavyemeye ku bw'ivyo muri iryo tangazo bashikirije iyo ngingo bashikirije bavuze neza yuko amakungu batakubahiriza ubwigenge ukwikukira ku burundi kandi batakubahiriza imbibe z'uburundi umuntu wese aza kubahiriza imbibe z'uburundi mu gihe boza barenganya izo ngingo baza bateye igihugu umurundi wese azohaguruka abagwanyi perezida nkuru nziza yashimangiye igisubizo ciwe asobanura ivy'ingingo y'umuryango wa afurika wunze ubumwe usigura ku bijanye no kurungika ingabo gutabara mu kindi gihugu yagize ati niko bimeze iyo ndizo igihugu izogetewe kandi tuzobivuna mbega wisunze amategeko mpuzamakungu nirya rihaza inteko ubwa mbere haza inteko mu gihe ari leta zisabye leta ntiyazisabye nta no kugishwa n'inama urumva yuko ari mu gapfungu ubugira kabiri kugira ngo intego ziza nta leta ibiriho kujya ko muri somaliya na centrafrique nta leta ibihari ubugira gatatu ni igihe haba hariho abantu bashambiranye kandi bumvikanye amasezerano y'uko bakeneye babafasha mu burundi hari abashambiranye bihugu nta- ntabahari kuko tuvise ikibazo cy'umutekano si ikibazo cya politiki cyaravuye mu nzira amatora yaraheze si ikibazo cy'ubwoko nta mwoko ariko ara- aragwana mu burundi murumva rero yuko kino gihe tugezemwo mu burundi nta bashambiranye nta bagize amasezerano ngo baje hamwe ngo basabe inteko ngo zize nta- nta byabaye ibyo ni ibintu bitatu bituza kuba bitunganyijwe kugira ngo inteko zize ibyo rero ntabihari perezida nkuru nziza yavuze no ku biganiro byatangujwe mu gihugu cy'ubuganda kuri iyi ndwi y'uwa mbere turimo yasobanuye ko ivyo biganiro vya- vyatangujwe nabi kuko bahamagaye abashatse guhirika ubutegetsi ngo baganire na leta yitorewe n'abanyagihugu ku bwiwe imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu burundi naho bamwe mu bayoboye bahunze ari uko bakoze ivyaha mu burundi ahubwo asaba ko babafata bakabashira imbere y'ubucamanza mu burundi dufite ijambo rikwiriye ritangiye usikorana isiguye neza y'uko nta mugambwe n'umwe uzwi n'amategeko ukorera hanze we- wemewe n'amategeko imigambi iri ku butegetsi n'imigambi itari ku butegetsi ikorera yose ntabwo ubu ntibisigura y'uko umuntu umugambi agize amakosa bashobora ko umugambi uri hanze imbunda uri hanze yakoze abanyoni umugambi nicyo twatuma yuko rero ibiganiro byose twatunganya burya mu gihe uje ibiganiro hagati mu gihugu uzohuza abantu bose ku bijyanye n'umubano mpuzamakungu perezida nkuru nziza naho nyine yawuvutseho uhereye mu karere k'ibiyaga binini hari amakuru yari amaze iminsi ivugwa ko umubano w'u Burundi n'u rwanda woba utameze neza perezida nkuru nziza yasobanuye ko atangoranye afitanye na perezida w'u rwanda paul kagame abandi bandi b'ubukungu nziza irimo gihugu cy'u rwanda jenoside y'ubu nziza ntacyo ntapfa ndamukunda ndamubahiriza muri muciwe kuko jewe icyo dukora ku munsi nsanzwe tugiye mu masengesho ndamusaba umugisha imana ikanezanira ibibazo twaragiye biragoye sinyoroshe ku muri uno munsi twari twari tuyotoye umugabo ushaka ko uyu munsi icyo dukora ugasanga ibishyikiye umubyeyi bishyira ku wundi ku kibazo c'amaradiyo yasambuwe nkurunziza avuga ko amaradiyo yigenga akiri menshi asamirana mu burundi ayononywe nayo beneyo bazokwitura bashatse guhirika ubutegetsi kuko igihe yaturigwa nibo bari ku butegetsi kuko bari basenye inzego ku munyamakuru yabajije ikibazo cy'uko umukuru wa eta majoro y'igisirikare cy'u Burundi yorenguka mu bashatse gusenya inzego kuko bamwe mura- muri bo bavuze ko atakintu bashobora kubwira sentare atabonetse maze nkuru nziza avuga ko abo bamushaka ari amayeri uretse icyo kibazo cy'imanza za hafi hari umunyamakuru yagombye kumenya aho leta ya perezida nkuru nziza yobigejeje urubanza rw'uwahoze ari perezida w'u Burundi yagandaguwe Melchior Ndadaye Rugeze perezida nkuru nziza yasobanuye ko hari imanza usanga zigoye guca maze amenyesha ko atari mu Burundi gusa ariko hari n'ibihugu biteye imbere usanga imanza zaradindiye acatanga akarorero k'urubanza rwa perezida Kennedy yahora atwara leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko n'ubu rutaracika ico kiganiro co guheraheza umwaka perezida nkuru nziza yagiranye n'abamenyeshamakuru catanguye igihe c'isaha imwe zo mu gitondo kirangira isaha zine zo ku musasi hari haje abamenyeshamakuru bo ngaha mu burundi bakora ibinyamakuru bitandukanye bashika mirongo itanu hari n'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye ariko abo bose nta jambo bafashe ibibazo byose vyasubijwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza fidel d'antoine sabimana igitega ku bw'ijwi rya amerika umwaka wa bibiri na cumi na gatanu uyu munsi turawusoje gusa igihe cy'abanyafurika mu rwego rwa demokarasi umunyamakuru wacu eroge wirikaneza arabitunyuriramo muri make uko bimwe mu bihugu byahaye abaturage babyo uburenganzira bahabwa na demokarasi n'uko ibindi byabubavukije umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waranzwe n'ibibi n'ibyiza mu bijyanye na demokarasi muri afurika uyu mwaka wibonekejemo amatora ateguye neza hamwe hamwe ahandi haba ugushaka guhirika ubutegetsi ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro hamwe no kubisikanya ku butegetsi mu nzira y'amahoro atamaraso abanje guseseka mu kwezi kwa kane igihugu ca nigeria cabonye inzego zishingiye kuri demokarasi aho general muhammadu buhari umugabo w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri yigeze gutwaza umukazo ico gihugu ku ntwaro za gisirikare yatsinda mu matora perezida goodluck jonathan ayo matora yashize akaburungu ku myaka cumi n'itandatu y'intwaro y'umugambwe umwe muri ico gihugu ca mbere gifise abantu benshi ku mugabane wa afurika muri Tanzania perezida Jakaya Kikwete yemeye kuva ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yararikuriwe n'ibwirizwa nshingiro John Magufuli yatowe mu mahoro n'umutekano mu kwezi kw'icumi inyuma y'imyamamaza ihambaye uwo mugabo yahoze ari umushikiranganji w'ibikorwa vya leta yerekanye ubwitange bwiwe mu gukuraho ibintu bidakenewe no kugabanya ubukene ibi bibonekera mu mafaranga yahagaritse yo gutegura ibirori vy'umunsi wo kwikukira kwa Tanzania hamwe no kwanka umunsi mukuru yategerezwa gutegurirwa ahejeje gutsinda Benji Ndoro umuyobozi akaba ari nawe yashinze ishirahamwe National Empowerment One yizera kwiki ari ikimenyetso ciza ku karere The new President Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note.
ahagira ati perezida mushasha magufuri yatanguriye kubitangaza yuzuye inkomezi yuzuye umwizero yuzuye ibikorwa acisha bugufi ntiyihayagiza rero iki ni ikintu kiremesha umutima na cyane cyane ku bihugu nka kenya bibana nk'izuru n'umunwa ndetse no ku karere kose ndoro yongera ko ati ubuganda buroye kuja mu matora mu kiringo hafi c'ukwezi n'igice burkina faso yabaye mugeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi muri nyakanga ica yitegurira gutora indongozi nshasha inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi hoshmark christian kabore yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku rutonde rw'abakandida cumi na bane bahiganirwa ico kibanza ayo matora yarangije ikiringo mfatakibanza inyuma y'imyiyerekano y'abanyagihugu y'utavanako yomoye ku butegetsi blaise compaore muri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Farinamani Rodrigue Kone, umunyakote d'Ivoire, yizira imibano agira ati Je dirais ce que nous pouvons voir et les enseignements que nous pourrons tirer.
novuga ko mu byo dushobora kubona n'icigwa twokuramwo mu vya demokarasi ari urukurikirane rwo kwiganzura rukorwa n'abantu bazi ico ari co uruhara rwabo abo bantu nabo baba mu kibano murabizi burya akanovera k'umunyepolitike kavana n'ico asabwa ibi bisigaye vyibonekeza rwose ariko muri uyu mwaka si vyiza gusa haribonekeje n'ibibi uburundi bwaguye mu ndyane mu kwezi kwa kane aho perezida nkunziza yashira mu ngiro umugambi wo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatari bake bavuze ko uhushanye n'ibwirizwa nshingiro inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe muri rusama abagira imyiyerekano bakihereza amabarabara igipolisi kikabandamwo amasoro nkuru nziza yasubiye gutorwa muri mukakaro naho hari ababinenze abantu baba ibihumbi amajana abiri barahunze igihugu muri sudani y'epfo abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe abarenga miliyoni zibiri bateshwa izabo kuva hadutse intambara haraciye imyaka ibiri abashigikiye perezida salva kiir n'abari ku ruhande rw'umukuru w'abaroberi riek mashar bagumye bagirizanya guhonyanga amasezerano y'amahoro ayo masezerano y'amahoro yasaba ko hoba hagiyeho inzego mfatakibanza gushika mu kwezi kwa munyonyo ariko ntivyashizwe mu ngiro iyi leta y'imfatakibanza yitezwe muri nzero hagati umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imyiyerekano yahindutse ubugizi bwa nabi muri congo brazzaville aho muri gitugutu perezida denis asungeso yatumako amatora ya kamarampaka ngo hahindurwe ingingo z'ibwirizwa nshingiro zibuza umukuru w'igihugu kurenza ibiringo bibiri n'ufise imyaka irenga mirongo irindwi kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu yatsinze amatora ku majwi mirongo icenda n'abiri kw'ijana ariko indorerezi mvamakungu zayibonyemo amahinyu menshi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho perezida joseph kabila yagirizwa gusubiza inyuma ikiringo c'amatora yaratekanijwe muri munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu no gushaka guhindura ibiringo vy'umukuru w'igihugu u rwanda rwatoye ku bice mirongo icenda n'umunani n'uduce tune kw'ijana mu matora ya kamarampaka kwibwirizwa nshingiro kugira ngo perezida paul kagame yemererwe kwitoza ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo bigashobora kumuha uburenganzira bw'izindi manda zibiri uko biri kose Eric Manga umushakashatsi muri kaminuza y'I Nairobi yibaza ko Afrika yari ikwiye kubaka inzego zibushitse aho kureka abakuru b'ibihugu ngo bizigitire ku butegetsi imyaka irenga cumi mu gihe kimwe It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny.
agira ati igihe kirashitse aho abanyafurika bategerezwa kuvavanura n'ingendo yo gushira akazoza kabo mu maboko y'abantu bamwe gusa murazi ko tuzokwama turonka indongozi mbi na nziza ariko murazi kandi ko iyo dufise inzego zidahobahoba ico gihe tuzoba turi mu kibanza co gufata inzira ibereye umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni vyitezwe ko asubira gutorwa muri ruhuma umwaka uza akazoca kwiza imyaka mirongo itatu ku butegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'uwundi mwaka urimwo ibigeragezo kuri demokarasi yo muri afurika aho hitezwe amatora nyezina n'ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro n'imiburiburi mu bihugu icenda harimwo uganda zambiya na ghana eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika murumva radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mwanya n'amakuru ya siporo muri make mugezwaho na etienne karekezi
ndabasuhuje abakunzi ba siporo n'imikino Etienne karekezi hano i washington ni wa mwanya w'ikiganiro cya siporo n'imikino twifuza kubagezaho kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka tariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri cumi na gatanu ni umunsi twifuza kubasuhuza ariko kandi tunabashimira turebere hamwe siporo mu rwego mpuzamahanga muri make uyu mwaka dusoza uyu munsi ahanini waranzwe n'amarorerwa yashyizwe ahagaragara mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga fifa abategetsi bo mu busuwisi igihugu gicumbikiye ibiro bikuru bya fifa bashyikirije abanyamerika bakora nketi inyandiko za konti z'amabanki zaba zarakoreshejwe mu marorerwa ya ruswa avugwa kuri fifa ibiro bya minisiteri y'ubutabera y'ubusuwisi bivuga ko ayo makonti ariyo yakoreshejwe mu guhererekanya amafaranga ajyanye n'ibikorwa byo kwamamaza ndetse n'uburenganzira bwo kwerekana amashusho y'imikino mpuzamahanga kuri za televiziyo muri amerika y'amajyepfo no muri leta zunze ubumwe za amerika iki cyemezo cyafashwe n'abasuwisi babisabwe na amerika gusa itangazo ryashyizwe ahagaragara ntiritanga ibisobanuro birambuye byerekana uwaba mu by'ukuri ari we nyirizo za konti aha twabibutsa ko abayobozi bakomeye ba fifa batawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu bari muri hoteli mu mujyi wa zurich mu busuwisi abagera kuri cumi na bane mu bayobozi ba fifa bashinjwe ibyaha bya ruswa mu mpera z'uko kwezi kwa gatanu abandi cumi na batandatu bashinjwe na deparitoma y'ubutabera ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri dusoza muri rusange kandi abategetsi ba amerika bashinje abayobozi ba fifa n'abanyemari bakorana na fifa bagera kuri mirongo itatu n'icyenda kuri ruswa yaba ingana n'akayabo ka miliyoni magana abiri z'amadolari yaba yari gukoreshwa mu bijyanye no kwamamaza no kwerekana amarushanwa mpuzamahanga y'umupira w'amaguru kuri za televiziyo ku rundi ruhande abashinjacyaha bo mu busuwisi barakora iperereza ku miyoborere ya fifa ndetse no ku buryo ibihugu by'uburusiya na katari byegukanye kuzakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani na bibiri na makumyabiri na kabiri mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi n'abiri perezida wa fifa sep blatter n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burayi michel platini bahagaritswe igihe cy'imyaka umunani mu bikorwa byose birebana n'umupira w'amaguru nyuma y'ibyagaragajwe na komisiyo ya fifa ireba imyitwarire iyo komisiyo yerekanye ko abo bagabo bombi bakoresheje nabi ububasha bahabwa n'imyanya bari bafite bombi kandi ari sep blatter na ari michel platini bahakana ibyo bashinjwa abatwumvaga kandi ni aha dusoreje ikiganiro cya siporo n'imikino cy'uyu mwaka dusoza uyu munsi twongeye hano ku ijwi ry'amerika kubifuriza umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi na gatandatu dutangira ejo kuwa gatanu mwese amahoro iwanyu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongeye kandi kubashimira
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ikiza ca El Niño gituma haba hindagurika ry'ibihe caragize ingaruka ikomeye ku bihe vyo mu gihugu ca Ethiopia muri uyu mwaka kuko umwimbu wabaye muke maze abantu batangura gufungura ivyo batekanirije ibihe bigoye vyo muri kazoza ivyo navyo bigashobora gutuma haba ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa muri iki gihe bisa nuko ikiza El Niño kizobandanya no mu mwaka wa 2016 igihugu ca Ethiopia gishobora kuja mu bihe bigoye vy'uruzuba hamwe n'imyuzurira bizotuma ikibazo c'umwimbu gikomera kurusha imfashanyo abanyagihugu bakenewe yari yaharuwe mu gihugu ca Ethiopia kubera iryo hinduka ry'ibihe ryari gushika ku miliyoni zibiri n'ibice icenda mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe imfashanyo abanyagihugu bazokenera ishobora gushika ku miliyoni cumi n'ibice bibiri z'amadolari ku igenekerezo rya cumi na rimwe ry'ukwezi kwa cumi na kabiri abanyagihugu bashika imiliyoni zitanu n'ibice umunani bazokenera amazi ya rusumo mu mugambi wo gutorera inyishu iki kibazo gihanze abanyagihugu isinzi leta z'ubumwe za amerika zatangaje ko zitanze iyindi mfashanyo ingana n'amadolari imiliyoni mirongo inani n'umunani azokoreshwa mu kuronsa abanyagihugu ibifungurwa amazi hamwe n'iyindi migambi yo kunagura ubuzima bw'abanyagihugu ibiro vya leta z'umwe amerika bijejwe iterambere mu makungu usaid bizokoresha uyo mutahe mu kugwiza uburyo yari risanganywe bwo kuronsa abanyagihugu amazi vyongere bikorane n'ayandi mashirahamwe mu kugwiza ibibanza vyo gutangiramwo imfashanyo iyo ngingo ije ikurikira icegeranyo casohowe ku igenekerezo rya cumi na rimwe ry'ukwezi kwa cumi na kabiri gishira habona imfashanyo y'abanyagihugu ikenewe leta z'umwe amerika zaciye zitanga buno nyene itoni ibihumbi ijana na cumi na bitandatu n'amajana ane na mirongo itandatu y'imfashanyo y'ibifungurwa ibiro usaid muri iki gihe bifasha abanyayetiyopiya miliyoni zitatu n'ibice icenda hamwe n'impunzi mu kubaronsa ibifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo z'imbabare vyongeye ibiro usaid biraha umutahe w'amadolari miliyoni ijana ku mwaka ibiro vya leta ya etiyopiya bijejwe ikigega c'ibifungurwa imigambi ikomeye y'ibiro usaid irimo utwigaro two kubungabunga ibitungwa hamwe n'ayandi matungo y'abanya-etiyopiya birafasha cyane imiryango y'abanya-etiyopiya bariko barahangana n'ingaruka mbi za el nino yamara uruzuba hamwe n'izindi ngaruka mbi z'ibihe biguma bihindagurika bitari bwasinzikaze igihugu cya etiyopiya nk'uko bimeze muri iki gihe byatumye muri icyo gihugu hakenerwa imfashanyo yihutirwa ari nacyo gituma ibihugu byose bitanga imfashanyo bikwiye guhagurukira rimwe bigafasha leta z'umwe amerika zizobandanya gukorana na leta ya etiyopiya hamwe n'amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo imfashanyo abanyagihugu bakeneye iboneke kandi kugira ngo ingaruka za el nino ntizibangamire cyane abanyagihugu
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aroyizi bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru aroyizi
inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ijejwe amahoro n'umutekano igiye gukorana mu minsi iri imbere kugira yihweze ko yosubiza igihugu cya santarafurike mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika igihugu cya santarafurike cyari cyakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nyuma y'aho perezida francois bozize akuriwe ku butegetsi hakurikira ubwicanyi mu gihugu cya iraq abasirikare ba iraq baracariko baratana mu mitwe n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa eta islamike inyuma y'aho igisirikare cya iraq gitangarije ko cyigaruriye igisagara cya ramadi ku mugabane wa burayi igisata cya oni cyitaho impunzi ku isi hcr kimenyesha ko impunzi zirenga umuriyoni zahungiye ku mugabane wa buraya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe mu mwaka uheze abashika ibihumbi amajana abiri na cumi na bitandatu ari bo bavugwa ko bahungiye kuri uyu mugabane w'isi mu bubirigi naho igihugu cy'ububirigi cyarafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru buruseli guhimbaza iminsi mikuru y'umwaka mushasha twimirije iyo ngingo yafashwe ejo n'umukuru w'igisagara cya buruseli mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba muri icyo gisagara
ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ni ahabihumurije Elvin Sangano niwe wadufashije kubishyira hamwe amakuru mwagejweho na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije kandi gusoza umwaka wa bibiri na cumi na gatanu neza mu banyu no kuzatangira undi neza mukazawukomeza mu mahoro ibiganiro byacu rero birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije twongera tubaha ikaze rwaruka namwe mwese mukunda ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara zitari nke ziracahanze igisata c'amagara y'abantu mu burundi naho amahimiriza ahamagarira abantu kurwanya indwara zimwe zimwe amaze gutera imbere akarorero ni nk'indwara y'igituntu idasiba kwiyongera haba mu gisagara canke mu gihugu hagati bivuye ku gufungura nabi na cane cane ku banyeshuri baba mu ndaro indwara zifatiye ku gufungura nabi ziribonekeza mu barundi batari bake haba mu bakuze canke mu bana imvo nyamukuru zifatiye ku kwaga kw'amatongo hamwe n'uburimyi budateye imbere imwe mu nsiguro ni uko amaleta ashira amafaranga make mu burimyi bikabuza abanyagihugu gukoresha uburyo bugezweho bwo kugwiza umwimbu umutekano muke waranze igice kirenga cy'uyu mwaka turangije warasongereye isibe mu guhungabanya amagara y'abantu aha twavuga nk'ibitigiri byiyongereye by'abahahamuka ugusinzikara kw'abasanzwe bagendana indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso tudasize inyuma abahasize ubuzima iruhande y'ivyo ive twibutse kandi ko muri uyu mwaka turangije w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro kira cisunze ivyiyemezo vy'ikimpumbi n'ihangiro amakungu yihaye yo guteza imbere amagara y'abantu muri uyu mwaka nyene akarorero nirondoka rijanye n'amagara meza ukugwanya indwara zidakira zikongera zigahitana abana bari munsi y'imyaka itanu tutibagiye ikiza ca sida inkuru zimwe zimwe canke ibitigiri bijanye n'indwara ku vyerekeye uburundi ntivyama vyabonetse ikiganiro kira carondereye inkuru mu mice hamwe n'uburere uburundi buherereyemwo aha twavuga mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere canke muri afurika y'ubugaragwa bwa sahara twibutse abatwumviriza ko ikiganiro kira cadushikanye mu ntara zitandukanye z'igihugu nko mu rutana karusi kayanza ngozi muramvya hamwe no mu ntara ya cibitoki iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu tudasize inyuma mu gisagara ca bujumbura n'ahandi tutiriwe turadondagura mu kiganiro kira c'uyu munsi tubabwira ibyaranze urukurikirane rw'ibiganiro kira rujyanye n'amagara y'abantu ku ijwi rya amerika muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turangije kuri mikoro muri kumwe na hayisa liliane inamahoro hamwe na ara ive irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyu kira
mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rwatubwiye icokogwa kugira abagendana indwara y'igitigu hepatite c bashikira ubuvuzi borohewe rwaganiriye na mugenzanje alain ive irankunda abaganga baba benshi babinonosoye
ari indwara ikwiye gufatwa mu minwe n'igisata kijejwe ubuvuzi mu burundi kuko ugiye kuraba abantu bayigwaye ni benshi ifatitse ntikira kenshi umenya igitigi n'uca umenya icyo wokora
iteye ubwoba no kurusha sida bahimiriza abantu bakipimisha n'abandi urababa bake igihugu cyo bitangira bakaronka ababavura
utunenge dutoga ubukingirizo ni intandaro y'ukutadukoresha bibereye amakuru dukura mu gihugu c'ubuganda ni uko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari imvo bashira imbere ni uko bwari buto ugereranije n'igihimba c'irondoka cabo naho biri uko ubukingirizo bukorwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu ku bw'ivyo ishirahamwe unfpa rihamagarira amaleta kwamana ntaryo akurikirana ko ubukingirizo bushingirizo bukogwa buba bwisunze ayo mategeko kugira ntihabe urwitwazo rwo kutabukoresha umukenyezi yibungenze agendana umugera wa sida ni ngombwa ashigwe ku miti ifufahaza mu ndwi za mbere akimenya ko yasamye imbanyi ivyo biraheza bigafasha ko imigera igabanuka ku buryo itaba igishikira ikibondo nk'uko unicef ishami rya oni ryitaho ibibondo ku isi bibimenyesha mu makuru ajanye no kurwanya ikiza sida twatororokanije twashimye kugaruka kuri iyi nkuru ijyanye n'ikoreshwa ry'agakingirizo ku bakenyezi badandaza umubiri hayisa liliane inamahoro niwe yadutohoreje iyo nkuru hari ibigabo byahamutse umwe akubwira ati ndakambara n'uwundi aza akubwira ati sindakambara ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntiririjukirwa mu badandaza umubiri abo twaganiriye muri komine buyenzi ku ibarabara rya mirongo ibiri na gatandatu batwiganira ko kabatuma batoroherwa kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko babyipfuza bukuru eme amaze imyaka cumi n'itanu akora ako kazi avuga ko umwitwarariko wo kuguma gafashe kugira ntigahere imbere mu mubiri ari umubuza kugakoresha ayandi mahinyu batora ako gakingirizo k'abakenyezi ni uko kabababaza mu gitereko nk'uko sawuda udaharera imana bivuga abagabo barasumbana inguvu uriko uragira sexi arashobora kugira bya bindi byo kukubita bica ukomereka indani niyo mpamvu byose ntagakunda ukutaboneka ku rugero rukwiye kw'agakingirizo k'abakenyezi ni imwe mu mvo zo kutagakoresha abagurisha umubiri twayadze bamenyesha ko bataronka aho babugurira mu makartier babamwo ivyo vyunyugwa nuko bukenye mu bubiko bw'imiti insiguro ni uko ikigega c'isi yose cahagaritse gutanga uburyo nk'uko Therese Ntahomagaze ajejwe igisata cyo kurwanya ikiza sida ku rwego rw'igihugu sepseneles abivuga ariko kandi uko utaronka amakuru akwiye y'agakingirizo k'abakenyezi mu badandaza umubiri bituma batagakoresha bishemeye nzeyimana violette amenyesha ko inyigisho yahawe umunsi umwe zitamunyuze agafuko k'abagabo ak'abakenyezi ntako ndakoresha nta nakuri abona kuko abantu bamaze kukabona mu rwego rukuru rw'igihugu rujejwe kurwanya sida sepseneles bamenyesha ko abadandaza umubiri bashoboye kumenyekana mu burundi muri iyi myaka ibiri iheze baba ibihumbi mirongo itanu na bibiri ubunini bw'ico gitigiri butera impungenge ryo kwandukizanya ico kiza mu gihe batokwijukira gukoresha ako gakingirizo nk'uko amakuru dukura muri urwo rwego sepseneles abandanya abimenyesha kukaba nkako birashika ko abagabo bifuza guhuza ibitsina n'abadandaza umubiri batibangikanije agafuko kabo ni vyiza ko abakenyezi baba bafise akabo nk'uko tuvyiganirwa n'umwe mu bagabo twaganiriye birashika nka twebwe ukorera mu kabare ukagenda wishyiramo guhita nyine urangura ayo mabanga atakindi kintu wiyumviriye umugabo nko mu gihe uwo mukenyezi yabaga afise urashobora kuvuga ati cyenda gashyireyo wewe arangura amabanga yiwe nk'uko abizi amahimiriza y'ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntakogwa ku rugero rukwiye kukaba nkako ku bukingirizo ibihumbi cumi na bine bw'abagabo bwasohotse ubw'abagore ntibwarenze ijana na mirongo ibiri na bubiri muri uku kwezi k'umunani guheze nk'uko uwujejwe igisata co guhimiriza kwipimisha umugera wa sida mu ishiramwe anss jean marie cambara abimenyesha uguhimirizanya hagati y'abadandaza umubiri ntigushemeye umwe muri bo atwiganira ko bakengerana kubera baba babona umenga mukora akazi kamwe zica zikugaya hari n'abandi bagiye turi muri aka kazi abaremesha kiyago tukagenda tuva muri ako kazi tukabigisha kandi hariho ababyitaho n'abandi batabyitaho abo twayadze bamenyesha ko muri rusangi abagabo aribo bahitamwo agakingirizo gakoreshwa
ibice bishika mirongo ine ku ijana by'abanyagihugu bo muri afurika yo munsi ya sahara ntibarashikirwa n'amazi meza ibanki y'isi yose isaba amaleta gushyiraho politike nshasha zo kubashikiriza amazi meza nk'uko byatunganijwe n'umugambi wayo ujejwe amazi n'isuku mu ihuriro rigira gatandatu ryabereye mu bufaransa mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ingaruka abakenyezi batakaza ibice cumi na bibiri ku ijana by'inguvu zabo bivuye ku muruho wo kuvoma amazi nko mu gihugu ca kenya abakenyezi baramara amasaha ari hagati y'atatu n'atandatu bari kuvoma amazi bataha bikoreye ku mutwe nk'uko unicef ibimenyesha ikindi naco eve twasanze ko iterambere ry'uburimyi rifise uruhara runini ku magara meza y'umunyagihugu ariko rero ikibazo c'amatongo n'uburimyi kiracari inkoramutima mu burundi ku bijanye n'ibibazo vy'amatongo n'uburimyi twashimye kugaruka ku kiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru w'uwahoze ari buramatari w'intara ya muyinga yohani berikimasi mpabansi yaganiriye na mugenzanje alain ive irankunda jean berkimas mabansi muhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya muyinga ndabaramukije amahoro abanyagihugu baridoga ko mwabahaye amatongo atimbuka mubivuga kwiki si uko hoba hatimbuka kuko eh, naho yoba yari isanzwe yimbuka payibungabunze utagiye urayifumbira nayo hagera igihe ikakwereka yuko atacisigaranye kuguha ahama rero uretse n'ivyo nuko harima ntibigeze baharima kuko twababwira tuti ntibagende umwe wese arime ahashobora kurima umva utanaharimye ntushobora kuvuga ngo ntihameze ubu bavuga yuko bagerageje gutera imyumbati ibijumbu ariko ntivyamera ari naco gituma ngo bace bikora mu vyo kugurisha bitunga bari barabahaye naho barimye n'ubu heruka nababwiye none mwebwe ko ata muntu yababujije kuza kurima hajya mugabo bo baca baguma bazinze amaboko batanguye kugurisha amabati ngo kubera inzara yabaye nyinshi murabona ko ari ikibazo gikomeye cyane gitanguye kwibonekeza twagiye turabahanura turababwira ko kizira gusubira kugurisha ibati urumva ko ibintu bizobandanya biba nabi gusumba kuko agurishije biba biheze ntubona yuko ngaha muri intara ibura ry'igisata ntunganyamatongo ryoba riri mu bituma hama ibibazo bijanye n'uburimyi ico kino matongo birimwo mucari igisata cafasha abanyagihugu vyogabanya n'induru ndabakengurukiye nanje ndabakengurukiye
imbere y'uko tubandanya kino kiganiro tumira amate mu kumviriza kano karirimbo katubwira ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza karirimbwe na natasha n'umutwaro ku muryango n'umutwaro ku gihugu tubigaruka tubone kure tutwararika ubuzima bwacu dutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza baregwa bumve bungu we baregwa bumve mukobwa we ikibwirwa n'icyuma musore we ikibwirwa n'icyuma mukobwa we twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi turiko tubabwira ivyaranze urukurikirane rw'ibiganiro kira rujanye n'amagara y'abantu ku ijwi rya amerika muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turangije dushitse ku gace mbaza ndakwishura aho ugwaruka rwabajije umutumire wacu mu buganga anita munyana ibibazo bijanye no gukoroza imbanyi mbaza ndakwishura
muganga ivyo bavuga yuko unyoye pirire inyuma y'iminsi ibiri uhejeje guhuza ibitsina iyo nda irashobora kuvamwo oya si ibyo namba ariko ni ukumenya yuko iyo umuntu agira abanze gufata bujya buryo bwo gutandukanya ibyaro ikintu cya mbere abanza kumugirira ni uko babanza kuraba yuko atambanye yasamye hama hari ibindi binini bakoresha kwa muganga biri mu bwoko bw'imiti bafata kugira bahagarike imbanyi mbaza ndakwishura
iyo umukobwa cyangwa umukenyezi akoroye inda ashobora guca imbyaro ntasubire kandi guzoca aronka kandi umwana ibyo birabaho cyangwa nibyo gusa abantu bavuga ego cyane bivuye yuko aho hantu yagiye gukoroza inda canke ibyo bakoresheje canke inkurikizi z'iyo nda yakuyemo bituma yuko ntasubire gusama imbanyi mu buzima bwiwe bwose
ikibwirwa n'icyuma mukobwa we nuko ubyara utaragera ubyara umwana nkawe birababaza birababaza dushishikane n'agace ka kabiri kambaza ndakwishura aho twashimye kandi kugaruka ku bibazo ugwaruka rwabajije umutumire wacu muganga anita munyana ku bijyanye no kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina gushika rwubatse izago mbaza ndakwishura
mbega none umuntu ari kumwe n'uwo bakundana wumva ibintu byo kwihangana byo ukunda gute kandi uwo mukobwa nawe nyine abishaka biva n'ukuntu muba mwayazi wowe ubishaka nawe akabishaka murumva yuko kwihangana atari cyo mwashize imbere iciza rero ni ukuyaga mbere mukaraba aho mushaka gushika muri urwo rukundo rwanyu mbaza ndakwishura
abantu kugira bihangane boheba ibyo byose bibanezereza ntiworeka kugenda kwicarana n'abagenzi bawe ngo uri ku urihangana ni inyifato ni ingingo umuntu yiha ikakubaka ukavuga uti jewe kwihangana kwanje naho nzoba ngiye mu bagenzi afata agacupa kamwe ntibituma nza kwiruka inyuma y'abakobwa jewe mukobwa ngiye nambaye impuzu yinye umuhungu yangira kwibi ndamenya kuvuga oya
agace mbaza ndakwishura ari nako ka nyuma tugaruka ku bibazo byabagijwe ku bijyanye n'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu n'ubu nyene muganga anita munyana niwe yishyuye ugwaruka
mbaza ndakwishura
muri bino bihe turimwo hari igihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke eh, grenade muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke biratera ubwoba kuko ubwa mbere ntubuzi ibyo ari byo kandi ntubuzi n'aho giturikiye rero bishobotse umuntu araheza akaja iruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja kuko hariho benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere irashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya mbaza ndakwishura
mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari ukuri kuri mugabo ni inkuru irahari niyo twaca dufatamo gute tureke kuburira bagenzi bacu kandi bashobora kuba bageramiwe batabizi kandi mu isanzwe bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru twavyifatamo gute mu gihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kuyikwiragiza utararonka ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho ni ukubakuramo umutima ni ukubahahamura mbere ni ukubatuma biyumvira ivyiyumviro bitari vyo kandi ata vyemezo ufise
yumva umudiho gusa akumva amajambo awurimo kera uburundi bwa nyaburunga abarundi barasangiye mu dusubire turuhuke gato mu kumviriza kano karirimbo kaduhanura kuvyara ku rugero kubera amatongo yaze
ibikaju joni kingi david kingi turagiye twe kubyara ku rugero twarera abo dushoboye benshi mu burundi barwana bapfa amatongo ko biteshiye kujyana mu muryango benshi muri abo bakaba bamayibobo gasara bakamuha akifatanya n'impunzi icyo ndabasabye mwese nimwikebuke hey!
utera isoni ujyana mu muryango dufitiye amatongo yaraze
ikiganiro kira kirabandanya nk'uko bisanzwe uyu ni wa mwanya duha abatwumviriza ariko rero uyu munsi si nk'uko mwari mubimenyereye twakiriye muri studio bamwe mu basanzwe bakurikiranira hafi amagara y'abantu baganiriye na diane ndonse asanzwe arongoye umugambi w'ikiganiro kira mu burundi ego ara ive nk'uko ubivuze ndi kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida muganga ndikumana tade ndabaramukije amahoro neza turi kumwe kandi n'umuyobozi mpuzabikorwa mu ishyirahamwe nturengaho ku rwego rw'igihugu ishyirahamwe rifasha abana bafashwe ku nguvu janvier sabushimike ndabaramukije mwaramutse neza muganga tade ndikumana reka mutubwire icyo mwashimye kuvuga ku kiganiro kira e, murakoze cyane ibiganiro twebwe twama twacumvirije kandi turagishima cyane muti kubera iki twabonye yuko by'ukuri mwitaho na cyane cyane amagara y'abenegihugu kuko ni ikiganiro nubona gikenewe cyane kuko nk'uko nabivuze giha ijambo abenegihugu kandi kigatanga n'umuco kandi bidafatiye kuri biturimwo mwebwe muratandukanya ibiganiro mukarabuta mbega amagara y'abenegihugu yifashe gute ahateye ingwara zaba zirya z'ibyaduka zakorera abenegihugu bigenda gute hanyuma mugaha n'ijambo abantu benshi haba abajejwe intwaro haba abajejwe umutekano kugira ngo dushire hamwe inguvu kugira ngo amagara y'abenegihugu agende neza ico kiganiro nibaza yuko ari co ahubwo mwokongereza amasaha n'iminsi kuko twabonye yuko ari ikiganiro gifasha cyane na cyane cyane mu byerekeye amagara y'abenegihugu mbere n'ibidukikije ko duhora twumva yuko mubishimikira ko cyane mukaba muzi yuko ari kimwe mu bigize amagara y'umuntu janvier sabushimike umuyobozi mpuzabikorwa mu ishyirahamwe nturengaho mubona ko ikiganiro kira kibashikira mwifuza Eh, sinavuga ko ngira vyo bishika kuri vyose vyo tuba twifuza kuko twebwe mu bikorwa dukora hari igihe tugira amaspot publicitaire kugira ngo dukorane n'ayo amaradiyo ashobore kudufasha kugira ico ijwi rirenze aho tudashika ikiganiro kiramugaca musanga ntigishoboye kubicishamo tugaca dusanga ayo masipote publicitaire ntiyacishamo n'ayahandi ho tuba tunabazanira bakadufasha gusemerera kuko twebwe ibigo vyacu ntibikorera mu maprovense yose ariko iyi radiyo voix d'amerique irashika hose mu gihugu muri uyu mwanya w'ico kiganiro kiduha uburenganzira canke gifise umwanya wacu vyodufasha gusemerera kugira ngo dukinge hakiri kare ku bwanyu muti ijwi rya amerika ryoshira mu biganiro vyaryo masipoti publicitaire ariyo dukino two guhimiriza yego bobishiramwo rwose vyodufasha bigafasha n'abanyagihugu kugira ngo abatarashikirwa n'izo ngorane dushobore gukinga nosaba kandi nka minisiteri ijejwe amagara y'abantu ko dufasha cane cane ikaziratanga inyigisho nyinshi ifashijwe n'amashirahamwe bikoramwo kuko baba abavyeyi baba ugwaruka hari ukutamenya muganga tade ndikumana aserukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ako kamo yakumvise yego me nibaza ko n'abandi bose baba bariko baravyumva muganga tade ndikumana musanzwe muri umuganga kandi mukavugira n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu umunyagihugu kugira ngo ashobore kugira amagara meza ngira si ukuba gusa afata umuti no kuja kwa muganga ngira hariho n'ibindi biba bikwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo naho nyene ashobore kumererwa neza hari ibindi biganiro bifise ico vyoterera ku ruhande kugira ngo amagara y'umunyagihugu nyene ashobore gutera imbere kugira ngo amagara meza y'abenegihugu ashoboke bisaba ibintu vyinshi bisaba novuga gushira hamwe inguvu bitavuye gusa gutanga umuti mugabo hariho na cane cane inyigisho zijya mukora muri iki kiganiro kira mbere n'iterambere ryite ry'umwenegihugu na cane cane ugwaruka ko murazi yuko iyo ugwaruka rushoboye kuronka akazi hakaba inyigisho ingene bonyene batoguma bahurumbira ibisagara tukanabigisha kwiteza imbere bonyene bifatiye ku buhinga baba bafise mu kuja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere eka mbere bakamenya ati mbega umwuga twokora n'uyuhe ko nize jewe nkaheza universite mbega ntegerezwa kurindira ko leta impa akazi canke nshoboye iki nokorana n'abenegihugu hariya ku mitumba kugira ngo iterambere rive hasi ribe rihereye aho umuntu wese atuye tutaravye mu gisagara mbere hariya no ku mitumba bagafasha namwebwe mugafasha biciye muri zirya nyigisho mutanga rw'urwaruka rwiteza imbere aho rusanzwe ruba muganga tade ndikumana musanzwe muri umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaroho nyanganda sida turabakengurukiye kuri buno butumire mu itavyo nari ndabakengurukiye kubona mwantumiye no hanyuma murambwira nzoza murakoze janvier sabushimike turabakengurukiye urakoze cane nawe madamu diane
Jana kumujanga udupiki amatongo yaraze bitera isoni
turashimiye diane ndonse kuri ico kiyago ahejeje kudushikiriza nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti akarimi kavuga inangore karagororoka bikubwiye iki baba bashaka kuvuga bati, wewe iraba uko uhagaze n'uko uri bikubwiye iki
hari nka kurya ugira nk'ibintu by'urusaku uvuga uti ujya muntu ujya ayi aho kwiraba wowe ku rurimi rw'iwawe ubwo kaza kuvuga iby'uwundi bikubwiye iki
baba bashatse kuvuga ati iyo uriko uravuga ibintu biri kundi muntu birakunezera mugabo ivy'iwawe utariko urabivuga arabitoye
ndashimi abantu bose bagize icyo baterera mu kiganiro kira cy'uyu mwaka mwebwe mwariko muratwumviriza nshimiye kandi hayisa liliane n'amahoro yafashije kubashikiriza kino kiganiro dushimiye kandi diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza twandikire ku buhinga ngurukanabumenyi burundi voa arobas gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi n'icenda mirongo icenda mirongo itatu mirongo icenda canke kandi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe hayisa liliane inamahoro hamwe na jewe alain ive irankunda tubifurije guhimbaza neza iminsi mikuru isozera umwaka naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi tusherehekee, mwana wa Mungu amezaliwa. Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi tusherehekee, mwana wa Mungu amezaliwa. Krismasi tushangilie, mwana wa Mungu amezaliwa, zawadi kubwa kwa walimwengu, tusherehekee Krismasi. Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi tusherehekee, mwana wa Mungu amezaliwa. amezaliwa Betelehemu, porini mwa ng'ombe. Twendeni sote tukatazame mwokozi huyu wa ulimwengu. Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi tusherekee, mwana wa Mungu amezaliwa. Mamajusi wa mashariki wakaondoka kuelekea zawadi zao wakapeleka hiyo dhahabu na manemane. Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi tusherekee, mwana wa Mungu amezaliwa. Zawadi kubwa kwa huyu mfalme ni ufungue moyo wako umpokee siku ya leo, azaliwe moyoni mwako. Krismasi tusherehekee, Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Mwokozi Yesu amezaliwa. Krismasi tusherehekee, Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi na mwaka mpya. Tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu, porini mwa ng'ombe, Mwokozi kazaliwa. Tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu, porini mwa ng'ombe, Mwokozi kazaliwa tusherekee kuzaliwa kwa Yesu. Betlehemu mfalme kazaliwa, tusherekee kuzaliwa kwa Yesu. Betlehemu mfalme kazaliwa. Krismasi tusherekee, Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Mwokozi Yesu amezaliwa. Krismasi tusherekee, Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Krismasi na mwaka mpya. tusherekee kuzaliwa kwa Yesu, porini mwa ng'ombe Mwokozi kazaliwa. Tusherekee kuzaliwa kwa Yesu, porini mwa ng'ombe Mwokozi kazaliwa. Tusherekee kuzaliwa kwa Yesu. Betlehemu, mfalme kazaliwa. Krismasi tusherekee, Krismasi tushangilie, Krismasi tufurahie, Mwokozi Yesu amezaliwa. krisimasi tushereke krisimasi tushangilie krisimasi tufurahie krisimasi na mwaka mpya